make una good evening my country people. i hope say i meet all of una well i hope say this weather no affect us too much This weather get as e be but we thank god sha if god if heat too much we go complain now na harmattan dey we still dey complain ah na na na why we be human being be that the christians dem wey dey lis ten to us make una well done for una celebration no may may we all witness more of good celebration on I mean, we don carry our matter come as we dey always bring am from campus veda official federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata my name never change na still na favourite girl wey dey always bring una tori tori gbedu every sunday my name never change na still na favourite girl adebayo zainab na dark skin girl wey dey glow na me be that i never change na still na baby girl make we sharparly run am as we dey always run am make we first take the small tori before we go chook am inside the full matter the first story wey dey my table this evening yarn something dey reason yarn say iran christian iran government dem give their christian prisoner ten days break for this festive period e good person wey prisoner semi prisoner sef enjoy small na better thing dem do we thank god o the nigerian army the nigerian soldier wey dey propose to for camp dem don release am o oh. we thank god we thank god ah nigeria all ah, dis our government our god go save us The next story wey dey my table this evening talk. say why dem dey induct new doctors for the medical council The minister of labour advise dem The thing wey he talk we go soon hear am make una dey follow me dey go as usual nafdac talk something on one particular drug e talk say make people stop am make una dey follow me dey go as you dey always follow me before we go chook hand inside the food tori. make we chook hand inside the full matter as usual iran government dem give christian prisoners ten ten days break dem so talk say dem no dey give dem but dem do am this time around say make dem do go spend the holiday with their families make dem don spend their christmas holiday with their family na better thing dey do dey go dey bring smile to their face that one sef good the next tori yarn say nigeria army don release the female soldier wey dey detain on top say dey propose to am for camp the female soldier don accept the proposal now she wan marry we thank god say dem don release am thank god i be like say we hear say no be calm dem meet each other say they don sabi themselves before before all in all we thank god say they don release am and she don dey she don accept her proposal thank god for that the next story yarn say why dem dey induct the new medical graduates of uni abuja into the medical council the minister of labour wey we know as dr chris ngige advise dem say make dem be better people make dem be good doctor make dem no do bad and make dem no also dey join strike by uh, the strike wey the nigerian doctors dey always do dem no serious so if dem no give dem money make dem dey work abi make dem no strike abi make dem dey talk say dem go improve on the health facilities for the country dem go do things dem dey talk say make dem no talk make dem no join strike shey na wetin dem suppose dey talk be that no mind all this our government na god go save us sha we sha thank god congratulations to the new inductees dem go use am do better thing for their life amen the last tori yarn say the national agency for food and drug administration control nafdac don warn nigerians especially the men say make dem stop to dey use sex en enhancement substance to impress their female partner say too much of am go lead to death the one wey you do the one wey your body fit carry do am comot body for your partner no be by force make you use two hours for one round you wan kill yourself do the one wey you wan do do the one wey your power reach no go kill yourself o oh. if you go kill yourself because you wan satisfy a woman you go die the woman go dey live her life o oh. make we hear word o oh. god go dey with every one of us o oh. make una no vex i no give una three gbosa wey i dey always give una make we gonna three gbosa for all of una wey dey lis ten to us for outside naija and for obodo naija we really appreciate una you know say our gbosa na american gbosa make una help us appreciate am like that gbosa men gbosa men gbosa men yo yo yo thank you very much we really appreciate all of una na here we go stop for today my people na me una go dey lis ten to as usual by god's grace and na una go dey meet na here we go stop make una have a wonderful day and have a lovely week ahead make una no forget to always follow us on our instagram page our facebook and we just get our youtube channel make una no forget to always subscribe to our youtube channel we go really appreciate una thank you very much and make, make una dey always follow our status for una wey get our whatsapp number thank you very much make una bye bye you know say i love you as usual i love all of una na una favourite girl my name never change na me be adebayo zainab make una have a wonderful day ahead bye bye i love you.